Iyi ni radiyo ijwi y'amerika ijwi ry'amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi mu kinyarwanda mwiwe neza nshuti mwese namwe bakunzi b'iradiyo ijwi ry'amerika muri kumwe na frederic nkurikije ikaze mwese mu kiganiro murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ikiganiro murisanga muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda ishyirahamwe ya jape africaine association pour une jeunesse africaine progressiste ryiyemeje gufasha urwaruka rwo muri afurika kubaka kazoza kago keza ririko riratunganya inyigisho zagenewe urwaruka mu burundi zifite umugambi wo kurwigisha gutatura amatati bidaciye mu ngimba hamwe no gukoresha imvugo iremesha nk'uko bitangazwa n'umukuru wa rirongoye eric nsengimana byongeye mu ntumbero yo gutahura mu buryo bwiza kahise kabi k'uburundi kugira ngo urwaruka rushobore kurekuranira no kubaka kazoza katagira imishamirano ifatiye ku vyiyumviro vya politike ishirahamwe ya jape africaine ririteguriye gukorana n'ishirahamwe unesco hamwe n'ubushikiranganji bw'urwaruka mu burundi mu ntara umunani zirimwo makamba mwaro bujumbura ngozi gitega kirundo muyinga na rutana ivyo vyose rero bigakorwa mu ntumbero yuko amatora atekanijwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri yoba meza ahurikiyemwo bose kandi atarimwo umudurumbanyo ni muri iyo mugambi nyene kw'ishirahamwe ajape africaine ryatunganije kwigenekerezo rya mirongo ibiri na rimwe mu kwezi kwa gatanu inyigisho ku rwaruka ku banyapolitiki hamwe n'abarongoye amashirahamwe atandukanye inyigisho zashimikiye ahanini ku vyerekeye ibisabwa kugira ngo amatora mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri azobe amatora yizigiwe na bose kandi atunganijwe mw'ituze mu kiganiro uh, muri sanga cy'uyu munsi uh, twatumiye rero umukuru w'ishirahamwe ya jape africaine eric nsengimana kugira ngo aducire ku mayange ibikorwa vyose iryo shirahamwe ririko riratunganiriza urwaruka ariko muri iki gihe ndabona amatelefone yose turiko turagerageza mu Burundi ariko uh, eka ntariko arakora neza ariko turabandanya twizeye ko dushobora kubona uh, umushirantahe Eric Nsengimana uh, gushika ubu uh, nta telefone n'imwe iriko irakora ija mu Burundi ariko nibaza ko ico kibazo gishobora gutoregwa umuti mu kanya turabandanya tugerageza kugira ngo turabe ko ikiganiro gihambaye cyane rwose twatekanije n'umushirantahe Eric Nsengimana ariko akora ibikorwa bihambaye cyane rwose byo kuraba ukuntu cyane cyane urwaruka rwogira uruhara uruhara rumeze neza cyane rwose mu matora amakuru yatangajwe mu binyamakuru bitandukanye eka no mu biganiro iradiyo hejuru ry'amerika ryagiye riratunganya haragarutswe ko ikibazo kivuga ko urwaruka kenshi na kenshi rukoreshwa n'abanyapolitike eka ugasanga kenshi na kenshi ku mpande zose ugasanga urwaruka rero eka ruraja mu bintu rutazi cyangwa ugasanga ruriko rukora ibintu bidatuma amahoro asasagara mu burundi eka n'iterambere mu kanya rero turibaza ko tuza kubona umushigantahe Eric Nsengimana ariko mu kurindira n'abanywanyi bose b'iradiyo ijwi ry'amerika bari badutega amatwi abari nk'ahandi bashobora kuba baradutera akamo kugira ngo nabo nyine bagire icyo bavuze kuri iki kiganiro reka mu kurindira ariko tube tubumviriza aka karirimbo k'umucuranzi umuririmbyi kirangiranwa mu rundi kidumu reka tugatega amatwi
mukobwa ingendo yawe shama mu bitekerezo byanje akunu kuntu umwenyura Mm. apfa nkawera kuri iyo myifato pasa muri iyo micungararo kotako ntabyize ngo nakwiyegereza iruhande narasenze imana upfukamye kumusuriza nawe uzatebuka ngo wanjye sink'icyaha sink'icyama sink'itera intambwe nimwe mu buzima hano hano kugushaka gushaka maraso mu bwenge ese icyuma cyuma yasoma muri maraso yawe kende kwica kwica yombi bigera kutima utanyizera kende kwica kwica yombi bigera kutima utanyizera mukobwa ubwiza bwawe uteye ukuntu ukwezi kwari umwenyuye urashogoma nkamuga cyambuka nkacomerereza nkafatwa n'inyonga idasanzwe basa muri abo babanyi nakoze ibishoboka byose ngo ntwara umudari w'umukaka tarasenze imana apfukamye kumusubiza inama zose ukaba uwanjye sinarya sinaryama sinateye intambwe niwe mu buzima bwose muri ko murabandanya kumviriza iradiyo y'ijwi ry'amerika ikiganiro twateguye uyu munsi ni ikiganiro gikoreshwa ikacereke cyane cyane eh, inyigisho ziriko zitangwa n'ishyirahamwe ya jape africaine mu burundi hanyuma tukaba tubona ko ibibazo bihambaye cyane rwose by'amatelefone amatelefone atari ko yinjira mu burundi ariko muri iki gihe eh, turafise umwe mu banywanyi atari mu burundi ari mu gihugu cya uganda aroni ariko nabo nyine akurikirana ikiganiro aroni mwiriwe neza
mwiriwe neza murakomeye ngaho
yego turakomeye turashima yego me mwabonye ikiganiro tuwatunganije uyu munsi cerekeye cyane cyane eh, ibikorwa bihambaye cyane rwose biriko bikoreshwa n'ishyirahamwe ajape africaine ishyirahamwe ryiyemeje gufasha urwaruka rwo muri afurika eh, gutegura akazoza keza iryo shyirahamwe rero umukuru waryo akaba ari i bujumbura mu burundi eric nsengimana akaba rero yaratanguye nawe nyine eh, ku- inyigisho eka n'inganda zi eka zi- z'urwaruka kugira ngo urwaruka ruze rugire uruhare ruhambaye cyane rwose mu gutegura amatora yo mu Burundi mu mwaka wa bibiri na mirongo ibiri kugira ngo ayo matora azobe mwituze murafise ikibazo murafise icyiyumviro ku byerekeye ah, igikorwa cy'iryo shyirahamwe
yego ni icyumviro gikomeye cyane ndagifise yego hanyuma icyo hanyuma ibyo bikorwa by'iryo shyirahamwe ya jape ni ibikorwa bikomeye cyane kubera burya uri kurabiraba mu rwaruka mu rwaruka harakeneye inyigisho inyigisho cyane cyane zibaremesha cyangwa zibaha zibashyira ku murongo kubera uri kurabiraba mu bya- mu gihe mu bihe by'amatora usanga urwaruka ruhurumbira eh, ruhurumbira ibintu baboneka babona direct biboneka direct rero burya inyigisho zikora ku mutima zishyira ku mutima zirakenewe cyane mu rwaruka kubera kenshi na kenshi nk'ubuhoho usanga kenshi ari n'ibishomeri ushobora no gusanga ba- baguye bakurikiye ibintu ugasanga babahenze ngo uku n'uku n'uku ngo cyangwa aha n'aha n'aha ngo niho tuzobaha ibintu ariko mu by'ukuri urwaruka rwari rukeneye inyigisho rero iryo shyirahamwe ya jape izo nyigisho zirimo rwatanguje birakwiye ko n'andi mashyirahamwe agira ingufu mu rwaruka kugira ntiruhabwe rwishora muri politiki rutazi kubera usanga urwaruka kenshi tutazi politiki icyo ari cyo ugasanga rero tu- dukurikiranye abaduhenda bakaduta mu ngorane nk'ibyabaye mu- mu matora yaheruka barabizi ugasanga bavuye baduhenda urwaruka kubera atariho ruri rut- kubera rwogo ruba rukirifise amaraso ashushe ugasanga bararuhenze bakatwara mu bintu bidakoreka ugasanga bavuye ruja gukora ibintu bidakoreka
aroni hari amakuru kandi nk'uko namwe mubivuze bavuga ko urwaruka rukoreshwa n'abanyapolitike none inama zikoreshwa n'iryo shyirahamwe eh, zirakwiye no gukoreshwa ku banyapolitike nabo nyine
izo nama zirakwiye gukoreshwa ku banyepolitike ariko biragoye kubera umunyepolitike we aba afise objectif aba afise intumbero abavuga ati reka mpende rujya guharuka ni nabwo rwinshi rufite amaraso ashushe ibintu rubyu- rubyumva ningoga umunyepolitike we rwuwo muri iyo nama yego birakwiye ko bati- babagirisha nabo inama nk'izo ariko we kubera afise objectif naho uwo mugirisha inama ntabyo yumva bavuga ati ahubwo nanjye ubwo rwaruka ndaruhende nyene mbese ubure gushikira ku kintu kiri imbere ariko we wowe nabo nyine inama si ukuvuga ngo mwa- ahubwo bo baba bazizi na ibyo byumviro byose baba babizi bo baba bashaka aho bahenda kubwira bashyikira ubutegetsi ariko bo nabo nyine izo nyigisho zira- birakwiye ko zibashyikira ku bwanyu aroni ibindi bintu byokorwa kugira ngo ah, eka inyigisho zitanzwe zibe ari inyigisho zigira akamaro eka abazironse bazishyire ku mutima n'ibihe ibindi bintu byokorwa turavye nk'umurundi hariko hariko haritegurirwa amatora n'amatora atavugwa ko rumwe na bose ibintu byokorwa kugira ngo ah, nk'abarundi bose bavuge rumwe kuri ayo matora bagire igikorwa ciza co kuyategurira hamwe ni nk'ibi
ubwa mbere bwobwo ni uko hoba hariho umugwi uzotunganya amatora wizewe wizewe na bose ariko sinzi yuko bazosho- boshobora kuronka abantu bizewe na bose basi bakaba bizewe atari bimwe byo kuvuga ngo bahe- bahengamiye aha n'aha n'aha nicyo cyonyine kibaye abazotunganya amatora babaye bizewe ivyo byaba bikenewe ikiri nacyo bagaha imbuga imigambo yose bakayiha urubuga ikajya ku byose bikajya mu ku rubuga rw'amatora bose ba- imigambi yose igaserukirwa niho numva yuko ibyo bibazo byose byaba biriko bigatora umurongo bijya imbere nagira bo twumva ngo batotejwe mwama mutwama tubyumva ku maradiyo bavuga ngo ba- ngo muga mu bintu n'uyu hariya ngo wahohotewe kuno kuno twama tubyumva rero bose bagiye ku rubuga ico coba ari ikintu ciza cyane mu burundi kuva mu bihumbi bibiri na cumi eka eh, amatora atunganijwe eh, yaratunganijwe n'imbere yaho ariko iyi ngorane indyane cane cane zihagaze ku matora zatanguye mu bihumbi bibiri na cumi eka zirabandanya no mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu ikintu cotuma nk'indyane zabaye hagati y'abanyapolitike mu bihumbi bibiri na cumi eka no mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu kugira izo ngorane ntizibe muri uyu- mu myaka- mu mwaka uza wa mirongo ibiri na bi- na mirongo ibiri ibintu vyokorwa kugira ngo indyane zose zahabaye ntizibe n'ize- n'ibi
mu bisanzwe biragoye kubera igituma bigoye umwe wese atera yikwegerako mu gihe rero umuntu atera yikwegerako ntashake gureka ugasanga atera yikwegerako uca usanga biriko biragorana biriko biragorana kubera injyana aho ziva umwe wese aba avuga ati reka nje muri leta nzogira icyo nkuyeyo rero mu gihe muri leta hashaka kugumamwo ba bandi nyene nico nico ki- nizo- ni- niwo- niyo ntandaro y'ingorane zose z'amatora mu gihe um- wa wundi ariko baguma avuga ati ngumeko niyo ngorane y'izo njyane zose niho zitangurira niho mbona agiye zitangurira ku ku bwawe ku bwawe hoba ibisikanya ku butegetsi
Eh, mu bisanzwe nawe urabizi umuntu iyo ya- yatwaye igihe kirekire hari igihe usanga atagifise ingufu zo gutwara kandi haba hariho n'abandi baba bakeneye gutwara igihugu babona ati kuruku nuku nuku nuku usanga hari baba badashoboye kandi mu gihe usanga n'abanyagihugu bavuga ati reka du ye igihugu si icy'umuntu umwe cyangwa ibintu byose si iby'umuntu umwe birakwiye ko haza haraba i- ibisikanye ibisikanye nimba ari inaki ngahe nimba ari inaki ngahe bakavuga ati reka tubisikanye naho niho hazoba hariho demokarasi niho hazoba hariho amahoro niho hazoba hariho ubutungane kuri bose urakoze arone ntuje kure turashaka ku- kugaruka ko ndabona ufise ivyiyumviro vyinshi uterera turakugaruka ko mu kanya reka turabe ko umushana hese imana yoba yaje hakoreshejwe ubundi buhinga kuko nk'uko twabivuze amatelefone mu burundi ntariko arakora Eh, eric eh, sengimana muratwumva eric muratwumva n'ubu ndabona ataraboneka ariko turagerageza kumurondera mu kanya reka turagerageza eric muratwumva sengimana eric muratwumva nibaza ko mutwumva mu- muri iki gihe ndabona telefone ikigoranye gatoyi kandi naho twari ko- twakoresheje ubundi buhinga ariko turasubira tugerageze mu kanya hariho na- A- aroni tugarutse rero kuri ico kibazo co gutunganya amatora mu burundi ishirahamwe ajap africaine ni ishirahamwe rikorera mu bihugu nka byose byo muri afurika ryafise abanywanyi mu rwanda ryafise abanywanyi mu buganda ryafise- ryafise abanywanyi mu bihugu byose byo ku isi Ah, ibikorwa rikorerangura rero ni ibikorwa bihambaye cyane rwose tu- twiheje cyane cyane ku bikorwa iriko rirangura vyerekeye ukuntu amatora yo mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri yoba mwituze hari nk'ikintu nk'akamwe mwotera abanyapolitike ko nabo nyene mwavuze ko bafise uruhara hari nk'akamwe mwotera abanyapolitike muri rusange ku mpande zose kutuma ibikorwa bigayitse vyo gukoresha ibintu bitari vyo urwaruka ah, babigabanya
yego yego mu bisanzwe umunyepolitike wese ahari akwiye kumva yuko ata- atakwiye kurondera inyungu ziwe akarondera inyungu z'iki z'igihugu nimba abona hariho i- uwo bariko barahiganwa ibyo atagize neza we ntagenda agiye kubyonona ahubwo azogenda agiye kubigo- kubigorora mbere arenze ko n'ibyagwiwe kuko benshi tumaze kuraba usanga ba- barondera inyungu zabo ugasanga agiye guhenda abanyagihugu ugwaruka nk'uko nyine nabi nabivuze ugwaruka usanga ruhenze kugira aje ku- kuri cya gihugu niyagishikiraho habwo aduca azana ibibi birenze n'iby'uwundi yoba yarakoze ntagire ikintu na kimwe cyitwa ko rikiza yongera akore rero umunyepolitike yumva yuko bamuhaye ijambo abanyagihugu tugenda tuvugire agenda avugire abanyagihugu bose adariko aracagura ngo uyu ni naka ngo uyu ni naka umunyepolitiki wese azoronka igiti azomye yuko akorera umurundi uwo ari we wese yaba uri mu gihugu cyangwa utari mu gihugu amenye yuko umurundi wese amuhanze ijisho nibwo butuma nuho umunyapolitiki E, reka impanuro zo ko umunyapolitike ushyira imbere inyungu z'igihugu ni impanuro zikomeye cyane rwose hari n'impanuro ha urwaruka nabwo nyine naho muri iki gihe ruri kuraronka izindi nyigisho zi- zihambaye
yego cyane rwose burya inyigisho nini yabwo ziri kugwaruka nyine kubera ugwaruka mu bisanzwe ubwo bukene turimwo nagenda ugwaruka ubukene turimwo turabe ntitubuguri- ntitu- ntitujye tugurisha agateka kacyo umunyapolitiki araza akaguhenda ngo ne- ngo we ngo reka ngo ndaguhende ngo kunuku nuku akaguhenda akakwereka ko byose ari byiza we nawe ugashushuha n'ingoga ngo yego ngo ndemeye rero ugwaruka ni uruhano rw'uko rwokwigumya mu bushomeri barimwo mu bukene barimwo bakigumya bakaraba barazi ubwenge bakaraba neza bagakanura n'amaso yabo bakabona ikiri- ukuri barakuzi n'ibitari ukuri bakakuzi bakareka gukurikira ibintu batu- babona yuko bitazoramba bashobora kuguhenda ngo tugende kubera guhendesha ibihumbi bitanu by'uwo munsi akabiguha ugasanga witeye mu mutego utazi kuntu uzotegura rero ugaruka bwonka rugati ru- rurabe rureke guhendwa
Mu- murakoze aroni mugume hafi turasubira kubatera akamo murashobora kuba no- kuba mwoshobora kubaza ibibazo mu gihe mu kanya tuhava tubona umushirantahe eric nsengimana nibaza ko ubu bishobora kuba byashobotse Eh, mwiriwe neza umushirantahe eric nsengimana
neza ndabaramukije ku ijwi rya amerika n'abariko baradutega amatwi bose murakomeye
ego turakomeye habaye ibibazo vya vy'umurongo eh, imirongo yose mu Burundi nibaza ko yagoranye ariko reka ko tugufise nibaza ko biza kugenda neza nashaka ubwa mbere na mbere eh, mutubwire twavuze ibikorwa bihambaye ishiramwe ryanyu riko rirangura nashaka ubwa mbere na mbere mutubwire ico cimviro cabajemwo gute ishirahamwe ajape africaine rikorera nka hose mu bihugu vyose rifise abanywanyi mu bihugu vyose icimviro co kugira ngo mu eka muhe inyigisho urwaruka rw'uburundi kugira ruze rugira uruhara rukomeye cyane rwose rwiza mu matora atekanijwe mu bibiri mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri caje gute
Eh, murakoze cyane Eh, twebwe mu ishyirahamwe ya jape nk'uko ari intumbero yacu y'uko ari uguhin- eh, gi- ari ishyirahamwe gishinzwe guhindura ingendo mu rwaruka ribicishije mu bikorwa nk'uko musanzwe mubibona no mu bihugu bitandukanye ndetse no mu bi- no mu burundi mu gihe cyose himirije amatora usanga umengana ibihe bidasanzwe aho usanga ibintu byinshi biba byarubatswe by'iterambere bisenywa ibindi bigaturigwa abantu bakicwa abandi bakangazwa Eh, rero muri ico gihe usanga kube- ba- abantu baba bariko baharanira ubutegetsi umwe ashaka kuba umutegetsi uyu canke uriya hanyuma ugasanga kenshi na kenshi abantu bahahombeye abantu bahaguye n'urwaruka kuko aribo rufite inguvu kubera ariho ubwo ruhaba rero twebwe muntu nze mu ishyirahamwe ya jape nk'ishyirahamwe gishinzwe guhindura ingendo mu rwaruka eh, twigiriye iya mbere kugira ngo turabe ingene dushobora guhagarika burundu eh, ivyo i- iyo iyo nyifato y'urwaruka iyo nyifato y'abanyepolitike bamwe bamwe iyo nyifato y'abantu bama ba- bakoresha mu gihe c'amatora kugira bashikire ubutegetsi eh, duca tuvuga tuti eh, rifo ko ubu- tutegura kare eh, amatora kugira ngo urwaruka ntiruze rubigwemwo ndetse n'abandi baze bakoreshe eh, imvugo mbabariramajwi baze bakoreshe ubuhinga hariho ubuhinga bwinshi bwo gukoresha udatidinze gukoresha ubu- ubuhinga bu- bubabaza cyangwa se utarinze gukoresha abantu kugira ngo bashobore kuwica akazuza kabo none turavuga tuti kumbure tugiye kuraba ni- inyigisho nke bafite ni byiza ko tubaha inyigisho ku baridere haba ku mashyirahamwe nayo nyene adaharanira inyungu za politike twagiye tubona yivanga mu bya politike cyane haba mu banyepolitike nyene Eh, turavuga tuti reka rero twege nk'urwaruka eh, dushobora kuba twaratahuye ko ibyo bintu atari byiza dushobore gufata iya mbere kugira ngo dushobore gutegura eh, gutegura akarere cyangwa gutegura imitima myiza y'u- y'abantu Egome.
y'abanyagihugu gutegura imitima myiza y'urwaruka kugira ngo amatora azoshikire ahantu heza tuze turonka amato- amatora atekanye none urwaruka rwakira gute izo nganda mutunganya
Eh, aba- urwaruka rwinshi rukurikirana izo nyigisho icyo nari nibagiye ni uko ruva mu migambwe itandukanye n'imitumbi itandukanye muga rukaba ruva ku myaka cumi n'umunani na mirongo itatu n'itanu Eh, kuri icyo kibazo cy'uko eh, rwaki- rwakira neza cyane rwose inyigisho turuha n'ubwo kenshi na kenshi hari aho dushika ntibi- nti- tugasanga barashoboye kubabara cyane gukomereka bakomerekejwe n'akahise na cyane cyane akahise umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ibyabaye mu mirongo icyenda na gatatu ibyabaye mu nyuma ugasanga aba- ibyo byose biri mu mitwe bagiye babironka ko inyigisho zitandukanye bakatubaza ati nawe mwe muje guhindura iki ngaha muje ko tubona ibintu bimeze uku n'uku n'uku n'uku na cyane cyane nko muri ntara ya bujumbura muri komine mutimbuzi aho twakoreye cyane twasanze cyane cyane urwaruka rwari rwarononekaye urwaruka rutabona iyo rutera ruja turaruhumuriza ubu ngubu intambwe tugeze ko nabo eh, ni intambwe ishimishije cyane rwose kuko bashobora kwicara hamwe bakavugana abari mu migambo itandukanye abari mu mashyirahamwe atandukanye ubundi bwoko ntibyari byoroshe egome baravuga ntibahuza ni ukuvuga ko umu- urwaruka ubu ndetse twasi babyakira neza inyigisho tubaha Mu- tukivuga nyene ku njyane ziri mu rwaruka aho cane cane mu ntara imbo hari amakuru avugwa cane cane y'imishamirano iri hagati y'abanywanyi b'urwaruka bo mu mugambwe CNL n'abari mu mugambwe uri ku butegetsi ishirahamwe ya JAP hari uruhara rifise mu kugerageza eh, kugabanya ico cuka kibi kiri hagati y'ubwo rwaruka
Eh, mu n'igihe nyine twatangura inyigisho turi ko turigisha abo mu mugambwe senere baravuga ngo izi mbonerakure kubera ko bose baba bari hamwe ngo izi mbonerakure ngo ziratwara abantu b'iwacu ngo izi mbonerakure ziranyuruza abantu ugasanga bariko baragorobariza nyene bavuga muri rusangi u- ukamenga i- isi yubamye ku ntuze yubamye kuri bujumbura ariko tumaze kwicara tukaraba ingorane tukagira amadiyaloge kominotere tukazana abantu ba- bakahise bakavuga ingene akahise kari kameze muri bujumbura bakavugana uno munsi nyene bimeze urwaruka nyene tukitorera umuti tukagera tukicara tukaraba ubu u- ibi- ibijanye na no kuglobaliza canke gushira gufatira mu bwinshi eh, mu kivunga ubu biriko biragabanuka eh, kuko inyigisho turiko turatanga n'inyigisho zikomeye cane rwose zo kwihanganiranira inyigisho zo gukoresha imvugo mbabarira amatwi inyigisho zo kurandurana n'imizi ka- kahise na kazoza kabibi kari mu mitima y'urwaruka izo nyigisho rero ziriko zirabafasha ndetse turatunganya n'inyigisho zijanye n'inkino eh, tu- tubicishije mu nkino imipira y'amaguru amareresi bonyine akaba aribo babyitunganiriza ndetse bakagira bakaba aba agitere dorate ubu bakaba barashinze n'amakirebe y'amahoro kugira ngo bashobore gushika no ku bandi twe twebwe tutashoboye gushikako n'ubwo uyu mugambi tukibandanya kuwukorera muri bujumbura Eh, tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika turi kumwe na idirisa mwiriwe neza
Mwiriwe neza.
mwiriwe neza idirisa muri hega
Eh, Ngewe mberereye hano i Kigali, Ah, hano wiyaniye Karuruma.
akandi kazina ninde
Idrisa.
Eh, duga ku ijambo ikibazo Bakungu cy'imvuyo Idrisa.
Eh, duga ku ijambo ikibazo cy'imvuyo
Ni ikiyumviro ngewe ngewe- ngewe numvise kuri izo nama z'urubyiruko rw'i Burundi, numvise yari nziza cyane. Ndashaka ndashaka kumwibariza ngo ko numvise iyo- izo nama batanga ari izo nyigisho ari nziza ko ikizima zirareba urubyiruko gusa kandi numvise iyo na- iyi kandi izafasha n'abakambwe bakuru eh, kuri izo nyigisho kandi nka- nkongera nkaba- nkaba- nkabifuriza kuzagira amatora meza ko twebwe hano mu rwanda amatora tubona agenda neza nta kibazo yaba urubyiruko tuba tumeze neza nta kibazo kandi nkongera mwifuriza ko abarundi bagira umutekano amatora akagenda neza nyine n'urubyiruko rukitwara neza rukazatora bikurikije amategeko nama ni amaraso avuye mu barundi ko ni abaturanyi turasabana buri munsi ku munsi nkongera mbabaza ngo inyigisho kuri izo nyigisho batanga yaba umurundi iri hanze y'igihugu inyigisho z'abarundi baba hanze n'inyigisho batanga ziri mu baturage bari i burundi mu burundi ziba zitandukanye cyangwa ziba zihuriye ahantu hamwe ibyo nashaka kumwibariza kandi nkongera nkimwifuriza abarundi kugira ikaze n'amahoro
eric nsimana ibyiyumviro bya idirisa murabyumvise eka yabaje n'ibibazo bibiri duga ku ijambo
mu gihugu ciwe nk'uko nawe yifurije amahoro abarundi natwe turabifuriza amahoro kugira ngo bature babeho mu mahoro n'umutekano ababanyi bacu ego hanyuma aravuze ati ko dukorera mu bihugu bitandukanye inyigisho dusanga ziratandukanye kurya ingorane ziri mu bihugu zitandukanye niko aho dukorera haba hasa n'inyigisho dusanga ziba zitandukanye kubera ko ntihaba hasa n'ibyo baba bakeneye muri icyo gihugu ntibari bimwe ariko aho bikeneye aho bikenewe ni ukuvuga ko dushobora kugira tubishobora kubikoreraho kuko nk'uyu mugambi turi ko turakora turi ko tuwukorera mu bihugu cumi na bibiri ni ukuvuga mu bihugu bisanzwe birimo injyane mugwaruka ndetse hari n'injyane zikomeye za politiki turi ko turigisha izi nyigisho dusanzwe turi ko turigisha z'urwaruka zo kuremesha no kurengera akahise
hari n'ikindi kibazo kijanye n'ico kibazo Idrissa abajije ikibazo twobabaza mushana Eric Nsengimana no ni ikibazo cerekeye niba mufise umugambi gushikira n'urundi rwaruka rw'abarundi eka ruri hanze murazi ko muri iki gihe abarundi batari bake bahunze igihugu eh, hari umugambi gushikira urwaruka ruri hanze y'igihugu mwoba mufise mwishira hamwe ajapa
mbo gushika ubu murabona dufite ibikorwa byinshi na cyane cyane mu gihugu n'uburyo usanga atari ikirenga ntabwo turi ko turagera turi ko turashikira urundi rwaruka ruri hanze ariko icyo ntiruhamagarira nk'uko ishyirahamwe risanzwe riri mu bindi bihugu bitandukanye barashobora kugira barashobora kugira kwiyunga n'ama antene cyangwa abaduserukira muri ibyo bihugu kugira bashobore kuronka inyigisho dusanzwe dutanga bashobore kuronka n'ubumenyi butandukanye mwihweje eric nsengimana ibikorwa bamaze kurangura n'ukuntu urwaruka eka n'abanyapolitike eka n'abakuru b'amashyirahamwe yose mumaze kuyaga mwihweje inyigisho eka n'inganda mumaze gutunganya murizeye murabona ko hari akizero ko amatora yo mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri azoba mwituze mu burundi
uko tumaze kubibona uno munsi tugeze ku mezi atandatu twigisha mu gihugu cy'uburundi ijyanye n'amahoro kubana no kurengera akahise tukaraba ingene urwaruka ruriko ruritabira muri rusange turi ko turaraba turabona ko umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri atangorane na zimwe zizoba mu matora amatora azoba nka kurya batoye ibwirizwa shingiro mu mutekano ntangere nubwo hogira ama imperfection aba kubera impamvu z'umwe umwe n'uriya ariko ntibizongera aho byageze mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu kandi turizera neza ko amatora y'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri azoba mu ituze azoba mu munezero kandi azogenda neza kuko n'urwaruka rwinshi twigisha ruravuga ko rwiteguriye kuzoyacungera ruravuga ko rwiteguriye kwigisha urundi rwaruka eka no mu maraporo menshi adushikira haba n'aho tuja kwigisha urasanga ata mitima ihagaze bafise ku bijanye n'amatora y'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri sirituke urwaruka rwinshi rumaze kuronka inyigisho zitandukanye zishobora kurutuma ruba urwaruka rw'akarorero urwaruka ruri responsable urwaruka ruzoba rwitoza urwaruka ruzoba ruja mu mabanga atandukanye y'igihugu urwaruka ruzoba rwiteguriye by'ukuri kubaka igihugu c'uburundi tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo y'ijwi ry'amerika turi kumwe na okelo muriwe neza
mwaramutse frederic murakomeye ngaho mu gihugu cy'ubuganda
mu buganda turakomeye yego muri ko murakurikirana ikiganiro cyacu cyerekeye cyane cyane inyigisho zitangwa n'ishyirahamwe ajape africaine murafite ikibazo murafite icyiyumviro
ni icyiyumviro harimo n'ikibazo yego
ese iryo shyirahamwe ajape africaine ryaba rifite ishami mu rwanda
yego arakwishyura mu kanya birahari arakwishyura mu kanya bandanya nkibaza by'ukuri kwigisha urubyiruko mu gihe cy'amatora tubona ko urubyiruko rwajya rubyitondamo kubera ko urubyiruko akenshi twarabibonye rurashukwa ugasanga nirwo rugize ibibazo rugahura n'ibibazo bikomeye cyane kubera ko tujya tubona nimba iryo shyirahamwe ajape afurikene uko tubibona nibaza sinzi yamenya ibikorwa byayo ariko noneho nimba binariho ibyo bikorwa byo kwigisha urubyiruko mu gihe cy'amatora uburyo rwitwara ntabwo mbona ko bafite akazi kabo bagakora nk'uko bikwiriye kubera ko tujya tubona muri bihugu bya afurika hariho ibihugu biberamo amatora ariko ugasanga akaduruvayo kandi kabaye ugasanga abaturage bishwe habayemo akavuyo ku buryo isi yose itabyishimira nanone nkaba ndeba ko ari amatora yo mu karere k'ibiyaga bigari njya nkunda kuyita no vote no confidence
egomereka kwishyura cyane cyane kuri ibyo bibazo mubajije by'amakenga ku byerekeye uruhara rw'iryo shyirahamwe kuko mubona ko ingorane cyane cyane mu gihe cy'amatora zibandanya kwiyongera muri afurika duga ku ijambo eric nsengimana
yego kero arakoze ku makenga yiwe no kubaza bino bibazo arabaca ati turafite ishami mu rwanda turafite ishami mu rwanda no muri uganda nyine ngahari nagomba ndabibutse ko abari batwumviriza ishyirahamwe ya japu n'umunsi rikorera mu bihugu mirongo ine n'indwi by'uburundi bya afurika hanyuma kandi ariko aravuga ati inyigisho ziratangwa mugabo ntizigira novuga efe kubera ko novuga ngo ingorane zirambwira kwiyongera mu gihe cy'amatora muri afurika nibaza ko igituma haba ingorane z'uko amashyirahamwe ataba yigishije kandi no kugira ngo bihagarare ni uko haba hagize abagira uruhara rudasanzwe kugira ngo urwaruka rwinshi ntirugire ntiruje muri izo nkuru cyangwa muri izo ngorane aribo twebwe rero igikuru twebwe twiyemeje ni ukwigisha umuntu tukamwereka icyatsi n'ururo hanyuma wewe ashimye gufata inzira mbi akaba azi icyo akoze ntaza agwe mu ruzi agwita ikiziba hanyuma wigishije abantu igihumbi cyangwa ukigisha abantu ibihumbi bitanu ntihashobora kuburamo n'ibihumbi bibiri bashobora gufata inzira nziza bakaba abantu b'abashinga ntahe bashobora guhagararira amahoro n'umutekano aho bari nicyo gituma ubona n'ubwo hoba ingorane mu gihugu zihagaze ku matora bivanye bivanye n'inyigisho ziba zatanzwe zindi si kubera ko atanyigisho ziba zatanzwe cyane ariko ni kubera ko haba harimo izindi nyungu zindi z'ibihugu inyungu za politike zitandukanye zishobora kuba zasumbije inyungu z'ineza y'igihugu n'abanyagihugu baba muri icyo gihugu ni icyo kenshi bituma haba imvururu mu gihugu mwavuze ko mu rundi kahugwaruka kuva aho hatangura ingorane z'indyane zavuye cyane cyane ku matora mu bihumbi bibiri na cumi mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu indyane zabaye nyinshi hakaba hariho n'urwaruka ku mpande zose rwagiye rurakora ibintu bidateza imbere igihugu cyabo nashaka mutubwire intambamyi mubona izo muhura nazo muri icyo gikorwa cyo kujijura urwaruka ni nk'izihe
intambamyi zikomeye cyane ni uko urwaruka ruba rusanzwe ruri mu migambwe usanga kenshi na kenshi rushobora kuba ruduha isura nk'iy'uko tuje nko kubafasha nk'ishyirahamwe ryegamiye ubutegetsi ugasanga bavuga ati abo n'imbonerakure baje kurugira kutwigisha bashaka ko tuzobatora izo ni ingorane iyo bataratahura ubwa mbere ngo dushobore kwicarana tuvugane usanga akenshi biyumvira kugira ngo bashobore kudutahura neza izo ngorane henshi turahura nazo hanyuma izindi ngorane zikomeye ni ingene abanyepolitike bamwe bamwe bagiye bashyira injyane mu rwaruka bakadiviza cyangwa bagacanishamwo abose rimwe hamwe kugira ngo urwaruka rushobore kwicarana ubwa mbere ruva mu migambo itandukanye usanga ari ikibazo gikomeye ndetse hari n'igihe tuba twatumiye nk'abapolisi ugasanga ntibabiyumvamwo kubera ko batatahura neza igikorwa cy'umupolisi kubera ko badatahura neza akamaro yamaze kubera ko icyo baje bashaka gushika ko batagishyitse ko kubera impamvu izi canke ziriya kenshi na kenshi rero ugasanga ni izo ngorane tugenda duhura nazo mu ntango ariko uko tugenda dushira hamwe urwaruka twigisha niko bagenda batahura ugasanga tugiye kurangiza ibikorwa byacu by'ukuri babaye abantu bijunja n'ijambo by'ukuri ari abantu bagiye guhagararira amahoro n'umutekano kenshi na kenshi baca bagenda bishyiriyeho n'urwego ibyo twita amakurebe dorape ku mitumba kugira ngo bashobore kubandanya bashyikiriza izo nyigisho basimbataza amahoro bakumva ko ari bo by'ukuri baserukira amahoro muri aho bari umuntu agize yamamaje amahoro ahari bikaba ari byo bishobora gutuma yiteza imbere bikaba ari byo bishobora gutuma igihugu ciwe ahari atakajagari kahaba gutyo agakora imigambi y'iterambere ashobora kumushyitsa ku iterambere riramba izo njyane izo ntambamyi mu gihugu caciyemwo ingorane nyinshi za politiki nk'u Burundi ni ingorane ziba zisanzwe zumvikana mwebwe ubuhinga mushira imbere kugira ngo eka mujijure abandi bo bafite ibindi byiyumviro ni nk'izihe nk'ibyo baba bita strategy canke ubuhinga bundi tekinike zanyu nizihe mukoresha izihe
twebwe nta ntitwavuga ngo hari ibitangaza tuba dufite ariko icyo dukora turirinda cyane gufata nuvuga uruhande ku buryo dushobora gusanga duhengamye haca nk'ihariya tugahagarara hagati hanyuma ikindi nacyo dukora nuvuga nka sitarategi ikomeye cyane ni uko tuba twazanye impande zose zose zishamirana imigambi itandukanye abo bari kumwe ngaho mu kibano nimba dutumiye turatumira aba senere turatumira aba sendefd turatumira abaprodebu abaprona turatumira abigenga turatumira abapolisi turatumira administration hanyuma rero umuntu hari igihe ushobora gusanga gusanga afise ingorane ziwe ziwe mu mutwe kubera ko yumvise bavuze kenshi na kenshi aho twagiye turaba usanga ari ari ibintu aba yumvise bamusizemwo kenshi ugasanga bose buzuyemwo ibyo baba basizemwo mugabo la majorite ugasanga muri mirongo icyenda ku ijana ntibafise ukuri kw'ibyo bashingira intahe y'ibyo bariko baradefanda rero mu gihe turabaha ntuzeye nuvuga umwanya wo kuvuga umwanya wo guserura akari ku mutima umwanya wo kuvuga ibyamubabaje umwanya wo kuvuga ibyo yumvise hanyuma akavuga uwo azi ko yabimugiriye nawe asanzwe ari ngaho muri sare kandi akamwemerera ati je nubwo mvuga nta ngorane zirimwo hanyuma akamuha umuco w'igituma yagize ico kintu canke atakigize naho akamubwira ati kirya wumvise cari kijanye kirya bakivuze kubera impamvu iyi ni ni ni ni ni ni umunsi ugira gatatu tuza kwisanga bose babaye abavandimwe bose babaye nk'ababana ukaza wisanga bose babaye umuntu umwe bafite ivyiyumviro birora ku iterambere bose bafite ivyiyumviro birora ku mahoro muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika turi kumwe na obeda mwiriwe neza
mwiriwe neza muri hega obeda
ndi bujumbura mu burundi kandi kazina ninde
nsengiyumva nsengiyumva nsengiyumva nsengimana ni vyiza cane rwose ikibazo iciyumviro
ego ndashimye cyane kuba hariho imigambi myiza yo gushyira hamwe urwaruka kugira ngo babigishe imyifato nziza bukoresha muri iki gihe uburundi buri ko bwimiriza amatora ariko nari nifuza kugira icyo nterereye muri icyo kiganiro icyo nterera si ikindi ndashima kuba biyumviruka ariko nkafata yuko muri iki gihe ikibazo nyamukuru si uko urwaruka rutazi ni gute rwo kwitwara imbere y'abandi ariko ikibazo nyamukuru ni ibihe urwaruka rurimwo bijyanye n'ubukene bwo kubura akazi ndetse n'imiryango baturukamo yose ugasanga nayo nyine bari mu bukene hama ikindi kibazo kikaba icy'uko abanyepolitike urwaruka dukurikira twizeye ko ari bo tuzokura ko amaramuko bafite imigambi nabo bakaba batifuza iryo terambere kuri bose bo bifuza ko boronka bo n'imiryango yabo ugasanga urwaruka twifuza kuvungurirwa gatoyi mu byo bafise kurusha uko twamenya yuko ari uburenganzira bwacu kuronka ku byo igihugu cinjiza nk'umutungo w'igihugu rero bica bigorana kuko uno munsi niba urwaruka ruriko rurapfa ibyo by'imigambwe ruko rurapfa ibyiyumviro si uko babona yuko aribyo byari bikwiye kuba byiza kuko nk'akarorero ndavuga nti hariho urwaruka ruko ruja kuronderera hanze y'igihugu iyo bari iyo bahuriye hanze y'igihugu kare mu burundi batahora bahuza mvuga nti iyo bahuriye muri icyo muri icyo gihugu kandi mu gihugu barimo atangwane bari bafitanye ingorane ntibituma bagiranira ingorane rero nkambuga nti icya mbere ni uko naho bagiye kwigishwa bijyanye n'inyifato twonasaba urwaruka gukurikiza imigambi myiza bazoshyikirizwa n'abazaba bagiye kwitoza kugira ngo barabe mbega uyu muntu turi ko dukurikira tukanka bajya abandi yoba dukura ariwo dushikana ku iterambere rituma tuzazosubira kwanka abandi bagenzi bacu nicyo ntushikiriza kugira ngo n'abandi baronka akanya murakoze murakoze obeda eric nsengimana icyiyumviro ni ikibazo cya obeda duga ku ijambo
cyane ari kukimbura aravuga ku kijyanye n'ingene urwaruka rushobora kwiteza imbere na cyane cyane kugira rushobore gushyira ku ihangiro rushobora no kuvuga rugira pouvoir de decision ingingo yo gufata yo kugira ingingo yo gufata mu ntoke ubutunzi bwabo ubukene ko aribwo buhanze urwaruka ariko nagomba namubwire ibyo ni ibintu bibiri bitandukanye mu bijyanye n'amatora ariko bitari kure na kure bituma urwaruka rushobora gukora ibidakorwa ariko mu ishyirahamwe ya jape iki ni kimwe mu byo turi ko turakora ariko n'iki nacyo kijyanye n'ingorane z'ubukene n'iki nibaza ko kino kiganiro twakigize cyoba ari ikiganiro kirekire cyane twokijamo nacyo kiri mu byo turi ko turakora mu ishyirahamwe ya jape kandi nk'urwaruka rwinshi usanga rubuze akazi urwaruka rwinshi usanga ruhejeje amashure urundi rwaruka ugasanga ntirubona iyo ruja ntirubona iyo rutera ruja urundi rukitega kuronka akazi muri leta rero ivyo n'ibibazo duhanganye navyo ni ibibazo twama turiko turakora minsi yose novuga nk'ishirahamwe ry'urwaruka kandi turi kumwe n'urwaruka nyene uno munsi twaba turi ku kiganiro kijanye n'ingene twotegura amatora imitima y'urwaruka ingene twotegura twotegura amatora meza ameze neza tugarutse ku kibazo cy'uburyo ibikorwa murangura mushya nta eric nsengimana ni ibikorwa bihambaye cyane rwose mwatubwiye ko mubirangurira mu bihugu bitandukanye reka cyane cyane n'aha mu rundi icyo gikorwa cyo guhuza reka kujya mu ntara zitandukanye ni igikorwa gisaba uburyo nashaka ndabazi niba hari uburyo mwukura he hari amashyirahamwe mpuzamakungu muba mukorana
nk'uko mubizi igisata cy'amahoro ni igisata cya bose kandi n'amashyirahamwe mpuzamakungu asanzwe akora muri muri kino gisata no muri leta y'uburundi nyine asanzwe nayo nyine akunda cyane gukorera mu gisata kijyanye n'amahoro rero natwe turakorana n'amashyirahamwe mpuzamakungu atandukanye harimo na oni za unfpa hakabamo na n'ama ONG atandukanye ashigikira ndetse hakaba muri uno mugambi nyene userukirwa na leta y'uburundi ubushikiranganje bw'urwaruka amaposita no gutumatumanako na unesco zose zikaba zirimo unicef ni umugambi ukomeye cyane w'amahoro turusanzwe turiko turakora benshi baragize baragize ico baterereye kugira ngo ivyo turiko turakora bigende neza
abanywanyi banyu mu bihugu bitandukanye mubonana gute muyaga gute eka ibibazo mushyira imbere cyane cyane byerekeye urwaruka n'ibi
nk'uko mubizi urwaruka twebwe ko tubonana dusanzwe dufite amagurupe ya watsapu duhurira ko turafise amamailinglist dukorana ko turafite ubuhinga navuga bwo gukora amanama ku murongo aribyo bita google zoom turagira amakonferanse interekonferanse hari inye tubonana cyangwa se tukorganiza n'amanama tugahura cyangwa amadesante mu bihugu byabo mbere nkagira nkabwira n'abari kubatwumviza ko tuko turatunganya n'indi huriro rigira kabiri ry'urwaruka ku rwego rwa afurika rizobera mu gihugu cya mari hariya mu muco wa bamako aho twese tuzohurira kugira dushyire hamwe ibyiyumviro twongere turabire hamwe ibyo tumaze gukora inyuma inyuma y'ihuriro rya mbere ryabereye mu gihugu cy'u Burundi ryahuje urwaruka ruvuye mu bihugu mirongo ine uko niko tubonana hanyuma ibyo dushyira imbere mu kuganira ni ukuvuga turabanza tukaraba ingorane igihugu kimwe kimwe gifise hanyuma tukaraba ingene dushobora gutorera umuti izo ngorane zisanzwe ziri muri icyo gihugu tugarutse ku kibazo cy'amatora mu burundi nk'uko mubizi abarundi ntibavuga rumwe ku matora atekanijwe mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri hariho n'abamaze gusaba ko ayo matora yo kwigizwa nyuma kubera ibibazo bitandukanye bashikiriza mwebwe muri ngaho mubibona gute ibintu byifashe gute hari intambamyi zotuma ataba
murakoze cyane nk'abantu basaba ngo amatora ntaba ata n'uko haragera muca mwumva ko hari abansi ba demokarasi badashaka ko uburundi bugira inzego zitorewe n'abanyagihugu uburundi butabandanye mu ntumbero ya demokarasi kuko nk'umuntu hasaba ikintu kitaraba ngo ntikibe muca mwumva iyo ateraja kuko nk'ubu abanyagihugu bose muri ko muraraba baritanze mu buryo buke bafise baraterera kugira ngo amatora ashobore kubaho neza nta kintu na kimwe gishobora gutuma amatora atabaho uburyo burahari ibwirizwa rigenga amatora rirahari umugwi ujejwe gutegura amatora urahari amashyirahamwe ajejwe kuyacungera turiho turi ko turakorana na seni abanyepolitike bitoza hariyo n'abamaze gutanga abakandida nta kintu na kimwe amahoro n'umutekano biriho leta itiguma itera akamati abarundi bose bifuza kuyazamwo karibu abarishaka kuyitoza abashaka guhiganwa bose bahawe kaze sinumva ikintu na kimwe twe nko mu ishyirahamwe ya jape twashyira imbere kugira ngo tuvuge ko amatora yoshobora kutagira kutaba mu bijyanye n'intuze mu bijyanye n'umutekano cyangwa se mu bijyanye n'abari hanze kuko impunzi nazo nyine ziri hanze zaba zahungutse izindi bamara kuba zitera akamugira zihunguke zose abifuza bose kuza bose bahawe kaze kandi bamara kuba bakira ijoro n'umutaga nta kintu na kimwe cyotuma amatora ataba mu burundi twizeye ko azobagenda neza tubibutse inshuti mwise ko muri ko murabandanya kumviza iradiyo nk'ijwi ry'amerika turi kumwe na edouard mwiriwe neza
mwiriwe murihega edouard
bo ni mu kayanza yego akandi kazina ninde
hakizimana hakizimana duga ku ijambo ikibazo cy'imviro
bo je cy'imviro cy'uwanje ni uko amatora yoba kubera amatora iyo atabaye hacabona indongozi mu gihugu ariko amatora abaye abenegihugu baraheza bakarongorwa n'abo bitoreye kandi kumbure muri icyo gihe umwenegihugu niyo agize ikibazo araronka kumbure abo yitura kubera haba hari inzego yitoreye nuko rero iyo amatora atabaye urabona ko ziba ari ingorane umwenegihugu ntashobora kuronka abo yitura ko ntaba hari aba yaratoye yumvikana rero amatora atabaye cyari ikibazo ku gihugu cyari ingorane cyo gutuma rero amatora abwizwa kuba abenegihugu tukayajyamo twese hanyuma amashyirahamwe yigenga akaba uko atagenda n'imitambo hanyuma rero abenegihugu bakarangwa n'abo bitoreye uko mbona ni uko amatora yoba kumure abenegihugu bakarangwa n'abo bitoreye urabibona hakizimana edouard ibintu ku bwanyu ubona byakorwa kugira ngo ayo matora abe nk'uko mubyifuza n'iki ibintu byoba bitariko birakorwa byokorwa kugira ngo ayo matora azabe mwituze ni nk'ibi
umuntu ariko araba nta bintu byotuma amatora aca mu ituze kuko nibaza ko njye nk'aho mperereye mbona ibintu bimeze neza abantu tubanye mu mahoro twese nta ngorane n'imwe mbona yotuma kumbure amatora atoba neza
murakoze edward mushenahe nsengimana eric mu burundi mu eka mu ntara zitandukanye mu eka mu makomine atandukanye harakunda kuba hatangajwe amakuru y'abantu bazimira abantu baba babuze cyangwa bishwe icyo kibazo cyo cyo mu gishikiriza gute mw'ishyirahamwe ya jape africaine
embo icyo ni ikibazo cyadushikiriye kandi ni ikibazo kiba kibabaje iyo umuntu yazimiye ariko ugiye kugica hirya no hino ukagikurikirana cyane kenshi na kenshi usanga abantu babitangaza baba ari bo batumye abo bantu bazimira kuko nk'uko mwabibonye abantu benshi baravuga ko bazimiye hanyuma mu nyuma bagatorwa bakomeye mu nyuma bakavuga ingene byari byagenze ko ari abantu banyegejwe kugira ngo bashobore kugira bashobore kugira ku bashobore kwerekana ko hariho insekirite mu burundi nubwo rero hari amahoro mu burundi urumva ko hariho abadashaka amahoro mu burundi nicyo gituma twavuga tuti umuntu wese ahari yogira umutima w'urukundo akagira umutima wo guhagararira amahoro n'umutekano ahari kandi akicunga kubera ko hari abashaka gukoresha kwerekana ko atamahoro ahari mu kunyuruza abantu kugira ngo bashobore kwerekana ko hariho insekirite hanyuma abandi nabo bakanabanyegeza hanyuma bakabemerera amahera ensetemoma bakazogaruka bamaze gucafuza uburundi ubu avec komite mixte de sécurité zisanzwe ziri mu ntuze mu gihugu cyose cy'uburundi nibaza ko ibikorwa he n'ibyo byaba byaragabanutse amonantanduma jewe nta bantu ndabona bazimiye canke muri raporo ndabona bazimiye sofa baheruka gupfa muri iyo minsi igihe magiye ashikiriza ko abantu bicwa abantu bakeregwa bagashaka bakagira iki niho haciye hakurikirwa abantu bangahe batatu bashoboye kunigwa bibereye mu modoka yabo abandi uwundi mugore umwe arabaviyore hanyuma aranigwa aranigirwa mu ntuze yavuye ku ishuri undi mwana ibyo nabyo twe tukabiha intumbero nyine ya politike kuko nk'umuntu yavuze uko hanyuma ibyo avuze bigaca bikurikira tuwa juru zikurikira mu minsi itatu ikurikira uca ubona ko aba ashaka guha intuzeye agaciro ibyo yavuze
muri iyi ndwi nyine aho hari ku munsi wa kane mu rumonge harabaye ibintu hagati y'imigambwe ibiri nk'uko ibirego bivugwa ntawuzi ko ibyo birego ari byo ariko haravuzwe ingoro y'umugambwe cnr reka yononye cyane rwose ab'umugambwe cnr bakaba barega abakiri bato b'umugambwe uri ku butegetsi sendede fdd bakavuga ko ari imbonerakure mu gihe abo bantu baba barakoze ibyo byaha intumbero yabo eka umugambi wabo n'uyuwe
bo mu gihe baba hari umuntu yoba yarakoze icyo cyaha akaba ari ushaka kuwuragiza uwundi kugira ntakore ibyo nabyo nibaza ko bitoba ari byiza cyane mu gihugu kirimo demokarasi ariko jewe icyo maze kubona amaraporo ndonka ibyo bambwira mu ntumbero kuko n'abaseneri turabafise anashaka rero n'intara zikorwa n'abaseneri muri ajape nka mwaro ikorwa n'umuntu ari muri seneri kubera ko twari twakira imigambwe yose ugiye kuraba mu ntumbero cyane cyane usanga mu makuru atomoye neza tumaze gushikirizwa usanga kenshi bigirwa n'abari mu mugambwe nyine akaba aribo basambura izo ngoro kugira barereta abantu barereta abanyagihugu kugira ngo nyine mu ntumbero yo guteza akajagari siritu mwarabonye nk'ibyabereye muri bujumbura tutazira bujumbura rirasi ko bwaca binjira iyo ngoro hanyuma bagasanga ni iyo ngoro nyine yagize yaturiwe amatohoza akozwe hafashwe abo muri uwo mugambwe nyine nibo bashoboye kugira gutungwa ko gatunga ko aribo babikoze urumva rero nabo nyine boba amaso bakaraba ibintu bya politike byo kwisamburira ko ukina politike wisamburira ko atari byiza nabyo nyine atamuntu yo kwisamburira ko mu ntumbero y'ukubaka
ariko ku benshi uh, n'ibintu bidasobanutse ko abantu bo kwisamburira ko ivyo vyo mubiha insiguro
Uh, ibyo tubiha insiguro ko ari nko gushaka gucafuza leta gucafuza ubundi mugambwe basanzwe bariko barahiganwa uh, no kwerekana ko atakiriko kiragenda kugira ngo amakungu ashobore kubashigikira amakungu akanguke naco ni kimwe bashobora gukoresha mu bijanye na politike kugira ngo bashobore kugira no guvyurisha vu ry'abanywanyi babo kugira ngo bashobore kwerekana ko bababaye bagira ubwoba bagira iki na cyane cyane ko mubona ko umugambi wa mitowagwa na gwasa misi yose iyo hageze amatora hagera amatora agaca atangura kuyikuramwo agaca atangura kwanka amatora ni muri iyo ntumbero nibaza ko ari bariko arabitegura nico gituma nsaba babijejwe polisi ko yokingira cane cane ingoro z'uwo mugambwe bagakingira ndetse n'ibikoresho vyabo kugira ngo ntihagire umuntu yaba uw'iwabo canke yaba n'uwundi ashobora kubarengera kugira ngo ashobore kubononera ibikoresho vyabo iyo indyane nk'izo zishitse uruhara rw'ishyirahamwe ajape africaine n'uruhe muca mwihuta gufata ingingo canke kuja ahabereye iyo ntureka kugira ngo murabe ko muzimya canke mutanga inyigisho
twebwe nk'uko bisanzwe muri ajake dusanzwe dukorera mu gihugu cyose cy'uburundi mu makomine yose ndetse no ku mitumba itari mike kenshi na kenshi rero usanga biba ahantu tuba dusanzwe dukorera usanga biba ahantu tuba dusanzwe dufise abantu baba ngaho nyene no kuvuga baduha inkuru y'imvaho ntibiturinda kwideplasa ngo je erike ngo ngiye ngo hari aho habereye ico kintu mbaza umuntu muri ako karere nyine aba asanzwe uhari ati ibyo bintu byaje gute bimeze gute akampa umuco utomoye w'ingene ibyo bintu byagenze hanyuma natwe tukagira icyo tuvuze n'icyo dushikirije twamaze kuronka umuco kuri ku byabaye mu majambo make rero kugira ngo ibikorwa byanyu bigire akamaro mwavuze ko mukorana n'imirwi nka yose urwaruka eka abarongoye imigambwe abarongoye amashyirahamwe atagira adaharanira ibyicaro vya politike akamomotera cyane cyane abanyapolitike n'akahe mu gihe
akamo twotera abanyepolitike nuko bogira politike y'urukundo politike y'iterambere politike irondera akazoza k'ibihugu botegura imigambi myiza irashe kugira ngo bashobore guteza imbere cyane cyane urwaruka bashobore guteza imbere bashobore guteza imbere aho babaye bashyira imbere urwaruka mu mibereho yabo ya minsi yose mu bikorwa byo gufata mu bibanza byo gufata ingingo ikindi nacyo twotera akamo urwaruka ni ukuguma dufatanye mu nda tukasenyera ku mugozi umwe hagize ikintu gishaka kuducanishamo twese tugahamagarana tukabazanya imbere yo kugira icyo dukoze cyose tukabanza kucumva kumwe kugira ngo ntihagire abatwarwa nyabahururu na cyane cyane ko muri bino bihe abantu benshi baba bariko baragira baba bariko bara baba bariko barashaka ko umwe wese akwega yikwegera ko icyo yokora kugira ashobore kuronka uburyo ashobore kuzoja mu matora uwundi nawe nk'uko nyene nico gituma dusaba ko urwaruka twogira umutima twogira umutima w'urukundo tukagira umutima wo kubahana tukubahana mu mvugo mu gihe ca kampanye abanyepolitike bakirinda gucafuzanya umwe wese akagenda akandika imigambi yiwe ntagire imigambi acafuje mugenzi we akagira imigambi azoshikiriza abanyagihugu itomoye imigambi y'iterambere akayishikiriza mu rupfasoni adakoresheje imvugo ishavuza canke ishavuza ubundi bakirinda gukoresha imvugo zicanishamwo kandi bagakoresha imvugo mbabarira amatwi mu kanya gatoya cyane rwose amashyirahamwe atagira ibyicaro bya politike eka n'amasengero arafise uruhara ruhambaye cyane rwose mu buzima bw'igihugu nayo nyene akamumo yatera yoyo naka
akamo twotera abo bose biratandukanye ibyo bakora na cyane cyane amashengero akamo twotera amashengero nuko atakivanga mu bya politike akirinda kuvanga imana na politike hanyuma akirinda kuvanga imana na politike agakora ibikorwa bishobora gutuma imitima y'abakristo ija hamwe imitima y'abakristo irema ntibagire ntibabahubishe ngo bashobore kugira bashobore kubahubisha mu ntumbero
amatora musha na Eric Nsengimana arongoye ishyirahamwe ya Jape Africaine ndabashimiye cyane rwose eka imirongo ntiyoroshe ariko twashoboye kubica hirya no hino turabishobora turagushimiye rero kuba washoboye gushika mu kiganiro muri sanga turashimiye ingenieur yadufashe mu buhinga bw'ibyuma tukaba dushimiye na mugenzi wacu mutagomwa ya Jeffrey yadufashe kwegeranya ibiganiro nawe yakoze akazi gahambaye cyane rwose murakoze kuba mwakwirikanye ibiganiro bya ijwi ry'Amerika mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese